iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki icenda z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na oriane itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo ndabahaye ikaze mwese manda ziriya zashaka gufata bariya bantu ntabo zavuyeho ahubwo icyaha cya terorisme bashobora kugifata bashobora kufatwa bakajyanwa bakakiburana mu nkiko zo muri sipanye uwo ni professeur charles kambanda umuhinga mu by'amategeko akaba n'umwigisha muri kaminuza ya st johns in new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashyikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana aloise
ndabaramukije mwese muri ko murakwirikira ano makuru ariko ni alphonse ndayikengurukiye bernardo leon aserukira ishirahamwe mpuzamakungu onu aho yari muri maroke kuwa gatanu yamenyesheje ko leta y'ubumwe igiye gushingwa muri libiya fayez saraj ari mu nama nshingamateka ifise icyicaro ku murwa mukuru tripoli niwe yoba minisitiri wa mbere agace k'ivyegera vyiwe bitatu abaminisitiri batandatu nabo bakagira akanama ka leta abagize inama nshingamateka itemewe n'amakungu ariko yigaruriye umugura mukuru tripoli niyemewe n'amakungu yahungiye mu seruko zitegerezwa kwemeza iyo leta iyo leta rero yozihagarika imyaka ine y'ingwano hagati y'abanyaribiya amakungu ariko arasaba abo byiga ko bokumvikana n'ingoga kuri iyo leta imbere y'uko imigwi y'iterabwoba ikomera ikaba ariyo igaba ikaganza muri libiya uko ibintu byifashe rero ubu ni uko imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana ane z'abanyaribiya zibayeho nabi kandi zikeneye imfashanyo muri sudani yo mu manuko inyuma y'indwi zitandatu ziheze leta n'abayirwanya bumvikanye ku masezerano y'amahoro iyo migwi yose iguma yemeza ko ikiyemera ayo masezerano yumvikanye ko muri etiyopiya yahagaritse ingwano hagati y'abanyasudani yari imaze amezi mirongo ibiri uko ibintu byifashe rero ubu imigwi yose yarahagaritse ibigo bya gisirikare ariko imigwi itana ku mwikomo mwishyirwa mu ngiro ryayo mu gihe ayo masezerano yashyirwa ku mukono perezida wa sudani yo mu manuko salva kiir yari yarashizeho amakenga ko kuri we harimo utunenge ku buryo azogorana gushyira mu ngiro mu nama ya mirongo indwi y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu iherutse kubera new york riek mashar ari mu batavuga rumwe na leta ya sudani we yahamagariye perezida kiir gukuramwo inzitizi zose zisigaye kugira ngo ayo masezerano aje mu ngiro abakenguzamateka bo mu bwambwe w'abademokrate ahatu muri leta zunze ubumwe za amerika bariko bategura itegeko ryohindura irihasanzwe ku bijanye kugura no gucuruza inkoho ivyo ni nyuma y'aho umusore w'imyaka mirongo ibiri n'itandatu arasiye abanyeshuri n'umwarimu wabo muri kaminuza yo muri leta ya oregon mu ndwi iheze mu biganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi uh, ku munsi wa gatanu urongoye umugwi w'abashingamateka mu mugambi w'abademokrate yavuze ko bategerezwa guhagarika uburyo abantu bagura ibirwanisho bacuye ku buryo bw'ingurukanabumenyi kandi bagasesangura bikwiye kahise k'abazidandaza ikindi bariko barakorera ko ni ukubuza ko hari uwugurira inkoho wundi mu ntumbero yo kuzunguruka amategeko ibisasu vya misile bine vyatewe ku munsi byaratewe ku munsi wa gatanu n'abarusiya vyarahushije inzira bicabirwa mu gihugu ca irani ibyo bisasu byari birashwe bivuye ku bwato bw'abarusiya buri mu ibahari caspienne birashwe abarwanyi b'umurwi islamic states n'ibirindiro vyabo biri muri uh, siriya ivyo vyamenyeshejwe n'ubutegetsi bwa leta zunze ubumwe za amerika naho buterekanye neza ikibanza ivyo bisasu vyaguyemwo canke mbere n'ivyahononekariye major general igor konashenkov avugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'uburusiya yarabeshije iyo nkuru avuga ko ibisasu byose barashe byaguye aho babitumbereje yongeye avuga ko bamaze gutera ibisasu mirongo ibiri na bitandatu bakoresheje ubwato n'ubwo buryo nyene babitera ku birindiro cumi na kimwe by'aba islamic states kandi byose ko ata muntu asanzwe atari mu ngwano abo twita abasivile vyakomerekeje minisitiri wa mbere wa israel benjamin netanyahu yaramenyesheje ku munsi wa kane ko agiye gufata ingingo zikomeye ku banyapalestina bariko barakora ubwicanyi ariko ibyo ngo akabikora ku buryo bitotuma amakungu asanzwe amushigikiye atag- atagira a- atagira ico agira atagira ico abinegura ivyo eh, yabivugiye mu kiganiro yagize ari kumwe n'abagize akanama k'umutekano inyuma yaho hiciwe abanyayisiraheli batanu bacumiswe imbugita yamenyesheje amenyesha amakuru ko ubwo bwicanyi buba eh, kubera mu murwa Hamas ubutegetsi bwa Palestina n'umurwi witirirwa abayisilamu witwa Islamic Movement Israel ishami ry'intagondwa ry'abanyayisiraheli basaba netanyahu ko yofata ingingo zikomeye kugira ngo ahashe gusumba abanyapalestina bakamusaba kandi yuko yobandanya yubakisha ayandi mazu muri cisjordani netanyahu yavuze ko kubaka ayo mazu biri mu bitera agashavu abanyapalestina kandi ko vyohava bituma abashigikiye isiraheli mu makungu bahesha kandi abakeneye muri kino gihe ingingo ariko minisitiri netanyahu yafashe muri iki gihe ni uko umunyapalestina wese adashikana imyaka mirongo itanu atari kuriwe kuja gusenga i yeruzalemu ikinyamakuru associated press eh, canditse eh, ko abantu igihumbi amajana atatu na mirongo icenda n'icenda aribo baguye mu gisita cabereye i mecca muri arabi saudite mu gihe hari ingenzi zari mu rugendo rutagatifu muri ico gihugu kuri ico gitigiri hiyongereye ko abantu amajana atatu na mirongo itatu bi- bi- ibiharuro bya- bi- bita- vyatangajwe na leta y'ingoma ya arabi saudite ibigo vyaburiye abantu ni nka irani yabuze amajana na mirongo itandatu na batanu na indoneziya ijana na mirongo ine n'umunani
urakoze aloyize ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake yayo imbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo nshuti namwe bagenzi mutwumva dusamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm 104 n'ibice bitatu i kigali amakuru yo mu biyaga binini sentare nkuru y'igihugu cya esipanye yakuriyeho abanyarwanda mirongo ine ibirego bitatu bagumizaho kimwe cy'iterabwoba mugenzi wacu thomas kamirindi yavuganye na professeur charles kambanda umuhinga mu by'amategeko akaba kandi n'umwigisha muri kaminuza ya st johns new york hano muri leta zunze ubumwe za amerika bavuganye kuri iki kibazo tubatega amatwi urukiko rwambuye ububasha inkiko zo muri sipanye kuburanisha bimwe mu byaha bariya bantu baregwaga bariya bantu baregwaga jenoside bakarega ibyaha by'intambara bakarega ibyaha by'ibasinyoko-muntu bakaregwa terorizme ni ukuvuga Ariko none- iterabwoba iterabwoba Mm.
No- ariko noneho biriya byaha eh, bindi babizanye kubera iriya principle ya universal jurisdiction ni ukuvuga noneho mbese Sipanye- ububasha bwo kuburanisha ibyo byaha mu rwego Aha.
rusange nta kuvuga ngo ni ni umuntu kanaka w'umwesipanye wabikoze mbese umuntu uwo ari we wese uturutse ku isi yarabikoze niko byari bimeze mbere si si noneho kubera ko ba- bam- bambuye inkiko kuburanisha eh, eh, imanza zishingiye kuri iriya iriya principe ni ukuvuga ngo biriya byaha byose bashobora kubiburanisha ariko umucamanza yabivuze kirerema ko terorizme iterabwoba bashobora ob- ob- inkiko ziracyafite ububasha bwo kuziburanisha bivuze ko noneho manda ziriya za- zashakaga gufata bariya bantu ntabo zavuyeho ahubwo icyaha cya terorizme bashobora kugifati bashobora gufatwa bakajyanwa bakabura- bakabu- bakakiburana mu nkiko zo muri sipanye ariko batarezwe ibi- ibi- ibyaha ni ukuvuga se nimba manda zitavuyeho burundu kuri icyo cyaha cy'iterabwoba cyonyine gisigaye ni ukuvuga ko nanone bashobora gufatwa aho bajya hose umucamanza yavuze ati aba bantu bashobora kuburanishwa terorizme igihe cyose bari ku butaka bwo muri sipanye cyangwa igihe cyose bagejejwe imbere y'ubucamanza bwo muri sipanye bivuze ko ejo bundi umucamanza um- umushinjacyaha azahindura akureho kuri manda akureho ibi- ibi- biriya byaha bindi batashobora kuburanisha ariko agumane iki cyaha noneho asabe ibindi bihugu abibwira ati aba bantu barega terorizmo iwacu mubageje mbere y'urukiko kugira ngo baburanishwe iki cyaha cya- cya terorizme Nuko- ariko noneho kuri bariya bantu bose baregwaga ntabwo ariko bose baregwaga na terorizme Mhm.
cumi n'umwe muri bariya bantu ntabwo baregwaga eh, terorizme baregwaga biriya byaha gusa byavanyweho bivuze ko noneho hari abantu makumyabiri n'icyenda bis- bisa- ba- ba- baregwaga terorisme abo bo nta ki- nta kundi ah, manda zabo ah, igihe cyose bari gu- kujyanwa muri spain muri spain kuvu- gu- gu- kuburana icyaha cya terorisme zo ziracyahari Mm.
ku cyaha cya terorisme ariko cumi n'umwe mu rwego tekinike rw'amatege- mu mategeko ibyaha by'intambara ntaho bitandukanira na terorisme Mm.
uretse ko byuba byakozwe mu gihe cy'intambara Mhm.
ni ukuvuga ngo n'abari cumi n'umwe umushyikacyaha ajya azagenda abahindurire aho yabaregaga iby- eh, ibyaha bi- by'intambara abarege terorisme kubera ko erema ukeneye mu mu byaha by'intambara ni kimwe ni- eh, na erema ukeneye mu- kugira ngo ushinje umuntu icyaha cya terorisme umucamanza ya- we yabyivugiye ati ibi byaha byose baregwa bif- bifite shingiro ariko ibi byaha bitatu byo ko ari bitatu ntabwo ushobora kongera kubiburanisha kubera ko twabivanye mu bitabo by'amategeko byo muri sipanye ni ukuvuga ngo umushinjacyaha agiye kugenda afate n'abari cumi n'umwe abafate dosiye a- a- aba- abarege terorisme nuko a- a- atange amazina yabo asobanura ati mu- mu- mwaboneka mu batuje mu batuzanire tubaburanishe terorisme icyaha cy'iterabwoba ubwo se bishatse kuvuga ko nacyo kidasaza yego ntabwo nta- ntabwo gisaza icyaha cya terorisme nacyo ntabwo gisaza Mm.
yego ntabwo gifite eh, imyaka ngo nyuma y'imyaka ingero ya igihe cyose bazafatwa m- bari muri spain cyangwa bagejeje muri spain ni ukuvuga ngo ibya- eh, ikindi gihugu kiboherejeyo bahaburana bakaburana ariko terorisme gusa profesor kambanda ndabashimiye cyane murakoze tukiri mu rwanda umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije ukaba utavuga rumwe na leta y'u rwanda warayitsinzwe mu rubanza uyu mugambwe wari wareze leta uvuga yuko leta y'u rwanda itohindura ikintu icyo ari cyo cyose cyohindura ibwirizwa shingiro kugira ngo perezida paul kagame abandanye gutegeka abarongoye uwo mugambwe bavuze ko bagiye gusaba umukuru w'igihugu paul kagame abihagarike inkuru mushikirizwa na eric bagiriwe ubusa iri shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu kirego cyaryo ryasabaga urukiko rw'ikirenga kwemeza ko ingingo y'ijana na mirongo cyenda na gatatu y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda idatanga uburenganzira bwo guhindura manda za perezida wa repubulika risaba ko urukiko rushimangira ko iyi ngingo yibanda ku ndeshyo ya manda ya perezida wa repubulika ashobora gutegeka iri shyaka kandi ryifuzaga ko urukiko rw'ikirenga rwemeza ko ingingo y'ijana na rimwe y'Itegeko Nshinga ntayegayizwa idahinduka kubw'ibiteganywa mu ijana na mirongo cyenda na gatatu ingingo y'ijana na rimwe mu itegeko nshinga u rwanda rugenderaho iteganya manda ebyiri gusa ku mukuru w'igihugu imwe ku myaka irindwi yisunze ingingo z'amategeko n'ibitekerezo by'abahanga muri demokarasi perezida w'urukiko rw'ikirenga porofeseri sam rugege avuga ko itegeko nshinga ubwaryo ryemera ko hashobora kubaho ivugururwa ryerekeye manda za perezida wa repubulika rikagena n'uburyo ivugururwa ribamo urukiko rwemeza ko ntaho ingingo y'ijana na mirongo cyenda na gatatu iteganya ko ivugururwa ku birebana n'umubare wa manda ridashoboka cyangwa se ibujijwe urukiko rurasanga itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ritabuza ko ingingo yaryo y'ijana na rimwe irebana na manda ya perezida wa repubulika ihindurwa hashingiwe ku biteganywa n'ingingo y'ijana na mirongo icyenda na gatatu y'itegeko nshinga itegeko nshinga kandi riramutse rivuguruwe ntibyabangamira amahame ya demokarasi mu gihe ibitekerezo byashyirwamo ari iby'abaturage kandi ivugururwa rigakorwa binyuze mu nzira ziteganywa n'amategeko icyemezo cy'urukiko urukiko rwemeje ko ikirego rwashyikirijwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije democratic green party of rwanda kidafite ishingiro rwemeje ko itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ritabuza ko ingingo yaryo y'ijana na rimwe yavugururwa mu duce twayo twose nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko bwana frank habineza uhagarariye democratic green party yatangaje ko bagiye gusaba umukuru w'igihugu paul kagame we murinzi wa mbere w'itegeko nshinga akagira icyo abikoraho kubera ko ingingo twatanze zose zisobanutse kandi twumva ko n'ubundi zigisobanutse kubera iyo mpamvu tumva yuko perezida wa repubulika nawe yakumva ibyo twavuze ko bisobanutse n'ubwo icyemezo cy'urukiko nawe wagihinga ariko tumva ko nkawe umurinzi mukuru w'itegeko nshinga nawe afite ikintu ashobora kuba yasobanura harasigara kwibaza ku buremere bw'ubusabe bw'iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda imbere y'ubundi busabe bw'abasaga miliyoni eshatu mu gihugu kigendera kuri demokarasi eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mbega abanyagihugu mu gisagara ca kigali bakiriye bate iyo nkuru umenyesha amakuru wacu asumta kaboyi yadukusanirije bimwe mu vyo abanyagihugu bashikirije kuri iki kibazo ntabwo ari girini pati yatsinzwe gusa hatsinzwe ibitekerezo bya demokarasi n'amahame yayo gusa icyo nzi cyo ni uko demokarasi itagitsindwa ushobora kubikora uko ubikoze uyu munsi n'ejo bikaguhira ariko buri gihe cyose abantu babonye ubwiza bwa demokarasi ntabwo igitsindwa Kuvuga ntabwo ngo- nari ntegereje yuko mbona ikintu gishya cyane cy'urubanza ruri buzane Ah, urukiko rw'iki- icyari kuntangaza ni uko urukiko rw'ikirenga rwagaragaza ubwigenge eh, mu- mu guca runo rubanza cyane cyane rureba impamvu z'igihugu zikomeye yewe rwose ntabwo njya kure n'ibyo ah, abaturage ba- bashaka kuko eh, uretse ko ara- ari n'abaturage ariko n'amategeko niko abivuga yuko abanyagihugu bafite uburenganzira bwo gutora itegeko nshinga bakanarihindura igihe bishakiye so yewe rero ndumva yuko ni uburenganzira bw'abanyagihugu ibyo banzuye yuko rigomba guhinduka nk'uko aribo barishizeho nibo bagomba kuri- kurihindura uko bashatse ku bwanjye ndabona nta ngaruka byatera kuko demokarasi en fait demokarasi ni iki demokarasi se si uburenganzira bw'abanyagihugu njyewe nshingira yuko abanyagihugu igihe icyo ari cyo cyose bafite uburenganzira eh, green party ifite ibitekerezo byayo nibyo itekereza en fait ariko tureba rubanda nyamwinshi ibyo idesida so ndumva nta kibazo pe nta kibazo mu gihe haramuka hanabaye n'ikibazo abo banyagihugu bifuza ko bimera gutyo bihinduka bari responsable yabyo ngewe ukuntu byakiriye urumva barabareze ni uruhande rwabo aho twebwe abaturage dufite ukuntu twabonaga two byose dufite ah, icyo tubona ku mubyeyi afite yatuvanye afite yatugejeje biriya bindi rero kuvuga ngo batsinzwe nta gitangaza kirimo kuko nta shingiro bafite kujya mu mategeko bagakoresha amategeko bakaba babashije kujya mu rukiko bakaba batsindwa ntekereza yuko icyo ni icyemezo cy'urukiko ariko nanone kereka niba habayeho ubundi buba- uburenganzira wenda bakaba bajurira wenda bakajya mu rundi rukiko rw'ikirenga ariko i- ibyo Ni urw'ikirenga ko- rwa ntekereza ko ruciye.
ari urw'ikirenga n'ubundi rwaciye rwafashe icyemezo kuri urwo rubanza njye nta kindi nakongeraho gusa nanjye mpamanywa n'icyeme- mpamanya n'icyemezo leta yafashe cyangwa se urwo rukiko rw'ikirenga rwafashe kuko eh, byose abari muri iyo bodi nimba nayita bodi cyangwa se iyo pano wenda ya- y'abafata ibyemezo y'urukiko ni abantu basobanukiwe amategeko kandi nabo ni abanyarwanda ariko urumva urukiko uko ubutabera bukora ntabwo ubutabera bugendera ku bwinshi bw'abaturage ubutabera busho- bukurikiza rasiyonari bukurikiza amategeko kabone n'aho abaturage benshi iryo tegeko n'imyumvire y'amategeko baba batayumva ariko ubutabera burahagarara bugashinga inabi bugashinga inkoni bukavuga buti ukuri ni uku ubutabera nibwo buyobora abaturage abaturage si bo bayobora ubutabera noneho kurozi ivuga uh, ibintu bya tamurimiti iyo kurozi iragaragara biranditse yuko nta mpamvu n'imwe iyo ari yo yose yatuma perezida wa repubulika arenza manda ebyiri ibyo rero birahari mu mategeko kuba bitarimo kumvikana hano bakavuga ngo abaturage benshi ngo nibo babishaka ni tiyatire mu butabera ntabwo ariko ubutabera bukora tuve mu rwanda tuje mu burundi nta mvo za politike ziri inyuma y'iyirukanwa ry'abanyarwanda bane bahora baba mu ntara ya kayanza bivugwa na buramatari w'iyo ntara anise ntayizeye amenyesha ko igipolisi kigiye kubandanya kirondera abantu badakwije byangombwa buramatari anise ndayizeye yavuganye na evariste nzikobanyanka hariho ikibazo cyabaye mu ntara ni ikibazo cy'abantu usanga baba mu mu ntara badafite ibyangombwa bikwiye igipolisi rero kiriko kiracungira umutekano ryarashitse urabona abantu bane b'abanyarwanda basanga nta byangombwa bafite byo kuba mu ntara ndetse no mu burundi hanyuma rero baca basaba yuko bakwisuganya bakaca bagenda mu gihugu cyabo bakazana ibyo byangombwa byatuma bashobora kuba ngaha mu kayanza cyangwa no mu- no mu burundi ahariho hose hanyuma nta zindi ngorane gusa twe twaratangajwe n'uko byaciye bitanga isura umenga imeze ukuntu biravugwa cyane amaradiyo arivuga cyane kubera kumbure batatohoje inkuru nta ngorane rero zihari umuntu yumvise ko hirukanywe abanyarwanda bane umuntu yavuga yuko ari abo bonyine b'abanyamahanga badafite ibyangombwa bibaha uburenganzira bwo kuba ngaho iyo ntibanirukanwa twabasabye ko bagenda basubira mu gihugu cyabo kugira ngo barondere ibyangombwa bongere bagaruke kuko iyo bakwara kubirukana ntibogaruka none uko bagarutse mbaze uko birukana hanyuma rero uti bo barababonye badafite ibyangombwa rero si bo bonyine na n'igipolisi ku munsi ku munsi camara kirahura n'ibibazo mwene by'abantu badafite ibyangombwa baba abanyarwanda baba abakongomani baba n'abandi banyamahanga bava n'iburaya uwabonye adafite ibyangombwa bamusaba ko abirondera hanyuma kugira ngo ashobore kuba mu burundi biciye mu mategeko bisigura yuko rero eh, mugiye kubandanya murondera abo bantu baba ngaha badafite ibyangombwa tube tugiye tubandanya mu ntumbero yo gucungira umutekano w'abenegihugu tuzobandanya turaba yuko abantu baba ngaha mu ntara mu by'ukuri bahaba bisunze amategeko nta muntu n'umwe ashobora guhohoterwa ubu uzobona yuko ariko ararenganwa azotwegera turabe ingorane yaba afise tuze tumutunganirize buramatari w'intara ya kayanza muri kino gihe biravugwa ko imigenderanire atari myiza cyane hagati y'uburundi n'u rwanda mbega abanyagihugu mu kayanza no munsi baraja mu rwanda baciye ku mupaka mbega y'ubutare barinjira ngaha ku mupaka bakarema amasoko intara ya kayanza ihana urube n'u rwanda kuri komine ya kabarore abo muri komine ya kabarore eh, bara- bara- bararema isoko mu rwanda nabo mu- muri district eh, ntayo nibuka neza mugo iyo bahana urubibe nabo nyine baraza i kabarore bakarema isoko hanyuma mugo naho nyine mu rwanda birashika tukumva ko badufatiye abantu mugo naho nyine usanga ari abantu rimwe rimwe badafite ibyangombwa bikwiye ariko umusitanteri wa kabarore ahora avugana na meya wa district ry'abahana urubibe hanyuma muri izo ngorane zigahera turetse ko hariho umuntu umwe canke babiri baba bafungiwe hariya twumvise mugo nabo nyine ibintu byabo biriko birakurikiranwa batuye ko biri mu butungane ni ukurindira ubutungane bugakora rero nayo ahandi hoho imigenderanire tube tubona ihari tubona ihari naho hoba hari icuka kibi eh, muri rusange abanyagihugu baragenderanira tube ibi- ibi- ibiraya biraza bivuye mu rwanda natwe ibidaraza bivuye mu rundi birajabuka mu rwanda atacaho hinduka uno munsi canke hirya y'ejo kubera twumvise ko hoba hariho ikibazo cashikiye uwo waserukira u rwanda mu burundi byotuma kumbure haba ibindi nayo gushika ino saha jewe novuga yuko ibintu ari ibintu bisanzwe naho hari ibivugwa vyinshi abaca bafata ivyo vyo kukurungika mu bihugu vyabo badafise ibipapuro biha uburenganzira bwo kuba ngaha abaca bavyita ivya politike mwabwiye iki twe tubabwira yuko ata vya politike birimo nta vya politike birimo kuko iraba harimo vya politike ntivyoba vyabaye mu kayanza gusa vyoba vyabaye no mu zindi ntara mu ngozi cibitoke kirundo muyinga ibi ibi vyavuzwe vy'abantu bane ni akazi kasanzwe ka misi yose k'igipolisi kuraba abantu baba mu gihugu ubu batakwije ibyangombwa umuntu ashaka kubisha mu vya politike rero nibaza ko hari izindi nyungu biba ariko arakurikirana buramatari w'intara ya kayanza turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye ego murakoze tukiri mu burundi kandi nta munyarwanda yaraye yinjiye mu burundi kuri uyu munsi wa kane aciye ku mupaka bita kanyaru o ku biro vya duwane ku ruhande rw'uburundi babwiye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ko nabo batari bamenye igituma abanyarwanda batariko barajabuka umupaka binjira mu burundi umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanka yageze kuri kanyaru o atubwira ingene vyari vyifashe kuva mu gitondo cyo kuri uno wa kane nta munyarwanda yinjiye mu burundi aciye kuri poste ya duhane ya kanyaruho amakuru twahawe na bamwe bari mu mabisi ya memento canke volcano batubwiye ko abanyarwanda bari kumwe batemerewe kurengana poste ya duhane y'u rwanda kumva batamenye kwibarabara rya kayanza kanyaruho aho bita murima hari bariyeri y'abapolisi benshi imodoka zunguruza abantu zo mu bwoko butandukanye eka n'amapikipiki zose zahagarikwa abari muri zo bategekwa kururuka bagasakwa bakanerekana ibibaranga twahavuye twishikira kuri kanyaruho dusanga koko nta munyarwanda n'umwe yinjira mu burundi ariko baba abanyarwanda canke abarundi bava mu burundi baja mu rwanda barengana atankomanzi twagerageje gusaba uruhusha kugira dushike kuri poste ya duhane y'u rwanda tumenye impamvu abanyarwanda batariko barinjira mu burundi bikaba bitadukundiye ku kanyaruho hibonekeje abapolisi b'u burundi batari bake byaboneka ko bari baje kuraba ibyabaye byaboneka kandi ko uruja n'uruza rutari rushemeye abahisumamwo twayaze batumenyesheje ko ibyabaye byatumye ataco bihereza uyu ni umwe mu bahora bapakurura imizigo twasanze ariko asama insazi twebwe n'iwacu dutunzwe n'utuboga udutore imyumbati icyo ari cyo cyose tukagikora mu rwanda n'abanyarwanda bakinjira ngahano bo nyene bagasa abanyarwanda bakinjira nka jewe ndi mukara ngaho kanyaru ikintu usaba nsaba ni uko noze ndironka akazi nkora buri munsi nkakora natunga umuryango abafise amazu y'uburiro nabo nyene bavuze ko ibyabaye byatumye ibifungurwa byabo bidasohoka bagasaba ko aberwa n'ico kibazo bogitorera umuti uyu ni umwe mu bafise amaresitora kuri kanyaruho yatumenyesheje ko yatakaje baraza bakajya ariko nk'ubu kuva mu gitondo nta kiraboneka nibo twahora tubona ari abakiriya none ubu nta n'umwe tubona hasi dushaka batwugurure umupaka twikorere nk'uko nyine twari dusanzwe dukora batureke twironderere ubuzima nta kundi eka n'ababeshejweho no gusega bababajwe n'uko abanyarwanda batinjiye mu burundi kuri uno wa kane nk'uko byahora iyi ni impumyi twayaze ivuga ko nayo nyene byayibabaje kubona gushika isaha zitanu ku mutaga atacu yari bwaronke mutama ndabona wewe ntubona ariko urafite amatwi yo kumva mbega uno munsi ngaha ku kanyaru habaye iki uwo munsi twe twumvise yuko ati abanyarwanda bashikina babasubiza inyuma heko yaduteye ubwoba none ko nanjye nahora nisegerana hano mu ibarabara nabo baca ngaha bakansigira n'amagana abiri no kuva mu gitondo sindanasamura kandi nahora nkunda kugera ubu nanariye mu bikorwa byakozwe n'igipolisi byo kuraba uruja n'uruza ku ibarabara rya kayanza kanyaruho hafashwe abantu babiri komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya kayanza emmanuel damiyano nizigiyimana yatumenyesheje ko hafashwe umwigeme w'umunyarwandakazi afise karangamuntu y'uburundi n'umwe muri ba bagabo bane b'abanyarwanda bahora baba mu kayanza bahawe amasaha mirongo ine n'umunani ngo babe bavuye ku butaka bw'uburundi kubera ko badakwije ibyangombwa byo kuhaba kuri kanyaruho evariste nziko banyanka ijwi ry'amerika
iyi ni porogaramu ya radiyo yacu tubashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku iradiyo ijwi rya amerika mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi naho mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu aloyize bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru aloyize
ndagushimiye Oriane amakuru uh, ncamake y'amakuru uh, ya makuru makuru makuru twabashikirije naya a Bernardino Leon aserukira ishiramwe mpuzamakungu ONU aho yari muri Maroc ku munsi wa gatanu yamenyeshe ko leta y'ubumwe igiye gushingwa mu gihugu ca Libya Fayez Sarah uh, Sarraj ari, ari mu nama nshingamateka ifise icicaro ku mugwa mukuru Tripoli niwe yoba ministre wa mbere agacagira ivyegera bitatu abaminisitiri batandatu nabo bakagira akanama ka leta muri Sudani yo mu manuko inyuma y'indwi zitandatu ziheze leta n'abayirwanya bumvikanye ku masezerano y'amahoro iyo migwi yose iguma yemera n'ubu ko ikiyemera ayo masezerano uko ibintu ariko byifashe ubu ni uko imigwi yose yahagaritse ibikorwa bya gisirikare ariko uguma itana ku mwikomo mwishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano abakenguza amateka bo mu bwambwe b'abademokrate aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika bariko barategura itegeko ryohindura rirasanzwe mu bijanye no kugura no gucuruza ingoho mu biganiro haye amenyeshamakuru ku munsi wa kabiri urongoye umurwi w'abashinga amateka mu mugambi w'abademokrate yavuze ko bategereza guhagarika uburyo abantu bagura ibirwanisho baciye ku buryo bw'ingurukanabumenyi kandi bagasesangura bikwiye kahise kabazigura ibisasu bine byaratewe ku munsi wa gatanu n'abarusiya birahusha inzira bigwa muri Iran ibyo bisasu byari birashwe bivuye ku bwato bw'Abarusiya buri mu ibahari Caspienne birashwa abagwanyi b'umurwi Islamic States
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwo yari fatuma karara rimasi kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba naho nyine saa kumi saa kumi n'imwe saa kumi na zibiri na saa moya n'igice turabashikiriza ibindi biganiro n'amakuru ari ku iradiyo ijwi rya amerika mu kurindira mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ubu naho ni umwanya wo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri sanga mu burundi ubwicanyi burabandanya kandi busa n'uburiko urafata indi ntumbero aho usanga haterwa amagerenade kugira ngo ahitane ubuzima bw'abantu benshi bashobotse muri iki gihe kandi haratangazwa amakuru imivyimba iguma itorwa hirya no hino kenshi na kenshi abanyagihugu baba mu makaritiye iyo mivyimba itorwamwo bavuga ko abo bantu bashobora kuba bicirwa ahandi bakazanwa muri ayo makaritiye ubwo bwicanyi rero burateye amakenga abarundi bose kandi burateye amakenga n'abantu bose bakunda uburundi mbega inyifato nk'iyo yoba iva kuki imigambi yo kumara bene wabo b'abarundi iva kuki mbega abantu bose bariko barakora ubwo bwicanyi abaribo bose bo ku mpande zose barakunda igihugu cabo barafise ababatuma ubwicanyi bubandanya hari abantu rero canke imirwi ibukuramwo inyungu kuri ibi bibazo byose twatumiye abashingantahe batatu turi kumwe na professeur adolphe sururu mwiriwe neza adolphe cyane mwabdikije frederico murakomeye
yego turakomeye buhoro buhoro eh turi kumwe kandi na professeur charles nditije mwiriwe eh, professeur charles neza bwana frederico murakomeye
ibyango byango by'ubu eh turi kumwe kandi na ambassadeur eh, edouard bizimana ambassadeur eh, mwiriwe neza mwiriwe neza murakomeye namwe yego n'amahoro Ego, imbere ko tuja ku kibazo ca mbere nashaka nibutse abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bifuza gushikiriza ivyiyumviro vyabo ko bashaka kudutelefona ku nimero ya whatsapp iyo nimero ni kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe dutangure kuri professeur adolphe sororo mutubwire mbega inyifato eka ubwicanyi bufise intumbero nshasha mu burundi eh, mwebwe ubu mubona gute yego urakoze kumbaza ico kibazo urumva umuntu abirabye ni ibintu biteye ubwoba kandi biteye isoni ubwicanyi butandukanye aho abantu iminsi yose hama hatorwa bahwereye wama wumva mu makaritsiye amwamwe imigumuko abantu birirwa bariruka abantu birirwa barasakwa abantu birirwa barahwera inkoho zirirwa ziraturagurika uca usanga ibyo bintu biteye ubwoba ukaza usanga amahoro aratosekaye abantu imitima iravuye mu kibanza ugasanga abantu n'imirimo ntibayikora batekanye urabisanga turi ko turasubira inyuma birababaje birababaje kandi birateye n'ubwoba mugabo tuguma twibaza yuko kumbure bizotinda bigatorerwa inyishu twibaze yuko byose bizotinda bikaja mu buryo ariko uko ibintu bimeze ubu urabona yuko haba mu miryango haba mu by'intwaro haba haba nyine mu migenderanire y'abantu cyane cyane muri aha mu gisagara uca usanga atari atari neza ibyo nabyo urazi yuko kandi twese turi bene gihugu uca usanga nk'ibyo bidaheza ngo bitume iterambere bidatera ituze adolphe mwavuze ko ubwo bwicanyi mwavuze ko ubwo bwicanyi bufite intumbero nshasha ku bwanyu biterwa n'iki Imi- ibiri mu mitwe y'abo bantu ku mpande zose bakora ubwo bwicanyi n'ibi bifata ku buryo ubwicanyi bwamye butera ubwoba kandi bwamye bufise intumbero mbi ikibi ni uko ubu unyi usanga abantu nyene bahanganye ubona yuko bose bashaka kugiranira nabi babajejwe umutekano ukabona yuko bafise bafise intumbero yo guhasha atari uguhanura abandi nabo ukabona uti ku mwiheburo hari aho umuntu yita kuko yari a- abuze yakira n'ayamira ivyo bigaca bituma rero ibintu bica bitera ubwoba na bwose ivyo rero bigaca bituma abantu bagira ubwoba kandi bigaca bituma n'urwanko ku buryo burebure urazi yuko iyo habaye ubwicanyi budafise insiguro n'ejo n'ejo bundi muri izo mu- mu- mu ntambara nk'izo cyangwa mu bintu nk'ibyo nta watsinze nta watsinzwe u- ucu- u- utera imbuto mbi zotuma igu- uvuga muri kazoza ati mu gihe iki n'iki n'iki nariciwe ikintu ikintu nk'iki mu gihe iki n'iki nariciwe mu mutima wawe ukazokwama ucibuka Ego, ni Amerika- byiza yuko ibintu byoja mu buryo reka tubaze na ambassadeur edouard bizimana naho muri kure murumva ubwicanyi buri mu burundi eka bufise intumbero nshasha hariho ah, ubwicanyi bwo gutera amagerenade hariho ibiziga bitorwa hirya no hino I- ivyo bintu muvyakira gute mwebwe yego nk'abandi barundi twese ibyo bintu biratera ubwoba birababaje cyane cyane iyo utazi ababikora Eh, eh, kenshi turumva ngo ni amakarotiye yagumutse yagize gute eh, mugabo eh, ntitwavuga ko ari abanyagihugu bose abo bantu bose rero eh, babikora nibaza ko mu bisanzwe nibaza ko eh, baba bafise igituma kandi icyo gituma nacyo eh, ni ukugira ngo bumvishe yuko abantu bose muri iyo muri ayo makarotiye ba- bashigikiye ibyo bakora ariko nibaza ko ari ku- nko kubafata nka eh, kubashyira nko mu mutego kugira ngo bibafashe gukora ibyo bakora binyegeje batazi uwabikoze ibyo nabyo rero urabona bica bigira ingaruka mbi ku ku abo baba ngaho bose kuko iyo umupolisi agiye ku kazi kawe kiwe ka minsi yose bakamutera ko gerenade eh, atamenye iyo ivuye abari ngaho muri ako gace bose ba- bategezwa ku nibo bategezwa ku- guca bafasha kugira batore uwo mugizi wa nabi iyo batafashije rero nabo eh, ingaruka zibagarukako urumva icyo ni ikibazo nibaza ko n'abanyagihugu bakwiye kwicarira bakavuga bati aba bantu baza ku- gukorera ibibi hano ko numva batabazi batamenya babikoza amazina yabo batabamenya baka- bakagira bimwe by'inyabutatu byo gushyigikira umutekano uwo batazi bakamubaza ikimugenza hanyuma ari uje gukora ikibi ba- ahubwo bakamushyikiriza abacunze umutekano hanyuma kugira ngo ntihagire n'abandi bamererwa nabi kubera ibyo yakoze Egome eh, Professor eh, Charles Nditije hokorwa iki kugira ngo abantu atakibi bakoze haba mu makaritiye hategwamwo amagrenade kugira ngo abantu atakibi bakoze ntibagwe mu mporero kugira ngo abantu bakoze ikibi aribo bahanwa ibintu mubona byakorwa n'ibi Eh, murakoze bwa mbere nagomba eh, eh, nifatanya n'imiryango irigirabura umunsi ku munsi eh, tubaho ni kuko eh, dusanga imibabaro kuko abapfa bari benshi n'abarundi nkanya gusana gukira kuri twebwe eh, ni uburundi buraburekuwe icyo kibazo cyawe rero ni umuhiyo kwishyura kuko ushobora kuvuga ngo hoko guke utabanje ku- ku- kudoma ku rutoki eh, ubwo bwicanyi iyo bumva n'icyo bugamije Eh, kuri jewe nibaza yuko ibiriko biraba umuntu mbere yo bisa n'uko umengo niho nyabwoko rirakogwa rifate ku byiyumviro bya politike no ku bwoko n'umugambi eh, si umugambi mushasha kumure igishasha ni uko umengo ubu nisekeza ryo kwica abantu gutuma batongora mbwa n'umugambi washinzwe washinzwe kera wapanzwe kera na cndbfdb na nkurunziza wo kuziriza wo gufunga wo gutoteza no kwica uwo wese atavuga rumwe na leta eh, keretse yemeye kuba umuja wabo nk'uko musenyeri nta mwana yabivuze murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose ibirego bihambaye mushira na Charles ico kibazo turakigarukako ariko nashaka tubanze duha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gaspar Minani mwiriwe neza mwiriwe murafite icyumviro rero ikibazo byose nashaka mumanze mundamukirize abo batumire mwatumiye eh barakumva ego kuba ibyo bintu biriko biraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi murabona yuko abanyagihugu nabo nyene barushe kubera ibi bintu byirirwa biraba gushika yaho umuntu ashobora kwiyugururira ko grenade akica kubera abona ati napfa canke nareka bategerezwa kunyica ziza ikintu nyamukuru jewe mbona ni uko boraba icyo kintu cyose kiba cyaratumye ibyo bintu bibahama bakacicara kugira ngo bagitorere umuti kubera ko ibyo bitabaye nizere yuko bitazokwigera bihagarara icyo nosaba leta imbere ya byose ni uko yoja hamwe nabo batavuga rumwe ntibone ko ari abansi kugira ngo barabe icyo bokora kugira ngo abanyagihugu babe mu gihugu mu mahoro icyiyumviro cyane nashyikiriza ni nk'icyo murakoze eh mushira na he Gaspar Minani ashikije ikibazo gihambaye cyane gose ikibazo cyo kwicarira ikintu cyo bacarateye eh, uyu mudugara mu Burundi aho akabavuga ku biganiro akavuga ko abarundi bakwiye kuja hamwe Eh, tugarutse kubashaka nta turi kumwe ngaha eh, ambassadeur Edouard Bizimana nashaka mugira ico muvuze cyane cyane kubishikirijwe na Gaspar Minani hamwe n'ibintu byashikirijwe na Professor Charles Nditira avuga ko hari ihonyabwoko ubwicanyi buhari bumeze nk'ihonyabwoko ivyo umushinga ntahe Charles nditije avuze je nta- ntaco nabivuga ko kinini kuko numva umenga ntibigira aho bifatiye bon nibaza ko uh, ari umunyapolitike eh, ni uburyo bwo kumvisha abantu yuko eh, bagomba ku ku- kuronka ivyicaro ba- batahawe n'ama- n'amatora kuko nibaza yuko ivyo ataho bifatiye ni ni ni nk'ururirimbo abantu bamenyereye kuza baravuga eh, twarabibonye mu bindi bihugu aho umenga iryo jambo ntonyabwoko ryabaye eh, nk'ikawa yumye niko nobivuga eh, mu gifaransa bavuga ngo café de commerce nibaza ko ibyo bintu atabifatiye ahubwo imvugo nk'izo nizo ku nizo kurwanya cyane kuko zi- zisuka eh, eh, zi- zituma abantu bacanamwo baryana gusumba ni nko gusuka eh, essence ku mucanwa ni ukuri iyo mvugo nti- ntihumuriza hanyuma eh, ibyo by'ibiganiro na jewe nibaza ko ariyo nzira ishika kuko eh, twarabonye yuko abantu bamara imyaka n'imyaka bariko baragwana mugabo amaherezo akabukwicara hamwe bagatorera inyishu hamwe mugabo ubu rero sinzi yuko wumva umuntu avuga nk'ibyo nk'ubwo cari nditije avuga ibintu nk'ibyo yuko ejo bamuhamagaye bati ngo twicare hamwe tuganire yohava avyi- avyi- yitaba ivyo biganiro nico kibazo kihari ngira ngo urabona kuba abantu bose umengo ahubwo aho kwe- kwegerana eh, ba- batera ahubwo ba- ba- eh, bigira kure na kure donc ugasanga eh, aho guhuza ahubwo usanga eh, espace yabo Yego, me- umenga bohurira eh, Ego me- nico kibazo eh, Professor ngira ngo.
A- Adolphe Sururu eh, ibiganiro nk'uko Mm.
umushirantahe Gaspard Minana bivuze nibi vyaremewe abarundi nka bose baravuga ko ivyo biganiro bikwiye kuba hari ikintu mubona cokorwa kugira ngo mu kurinda ko ivyo biganiro bitangure eh, kugira ngo ivyo biganiro bitangure hari ikintu mubona cokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi bubuhe burahagaze yego icyumviro icyumviro cy'ibyo biganiro nagiye igihe nacumba numvise bashyizeho n'umugwi byaranegereje kandi biranegereje numvise n'uwo muntu abishyize imbere uwo mu ambasaderi nibaza yuko n'ubundi ibiganiro ari ngombwa kuko nk'uko n'abandi batumire babivuze nanditeze yabivuze ati ubupfa abapfa bose ni bene burundi turi bene mugabo umwe ibyo biganiro birakenewe mugabo urumva icyo jewe uko nibaza uko nibaza icyo- icoshi- icoshigwa imbere cyane cyane mbere y'uko ibyo biganiro bigira ni uko umwigero bubanza ukagaruka mu- hagati y'abenegihugu hagatangwa ibintu byerekana koko yuko abo ba- bazabuye- ba- batari mu gihugu canke abandi bakaba bavuga rumwe na leta hoba ibintu byemeza bishyigikiwe n'aba na bariya byemeza yuko uwuje mu biganiro cyangwa uwo uwo uwo byifuza kubijyamwo naho yoba afite kahise ka- ka- katajyanye n'ibyiyumviro kumbure by'intwaro cyangwa na- n'aba na bariya hoba hariho ibintu byerekana yuko ataco yoba yogigwa hanyuma bikikarirwa baserura akari ku mutima kandi umwe wese akaza afite icyiyumviro ati nshaka yuko mm, abene burundi bose baba mu mahoro tugashikira mu iterambere kuko mwene aho haba ku butegetsi ubutegetsi ubugumye ko ubu- ushigikiwe n'inguvu ni hahandi na wa wundi ataba afise inguvu buonyi bukeye arondera inguvu nawe ngwa ngwa ngwa ku- ngwa ku- ngwa gukureho canke na wa bufate tukaba dusubiye inyuma Ego me- bikaba ibiganiro bose bashaka yuko abantu ba- ba- ba- ba- baba mu mutekano basoneranira n'aho bataba batanga ibiganiro kandi bose bakumva bakiyumvamo igihugu yuko ari cyabo kandi bose bagikunda Eh, tubibutse byoshoboka yuko umwe bamwe bubaka abandi basambura mugabe ibyo byose imbere ya byose ni uko umutekano kuri bose wobanza ukaza imitima igasubira mu kibanza abantu bose bakerekana yuko ba- bagira bafise impuhwe batewe ubwoba n'aba n'aba bantu bahwera n'aya maraso aseseka n'ubu butunzi bw'igihugu buguma bwononekara ku kubera ibisamburwa hanyuma mwene aho bose bamaze kumva yuko bashaka ineza ku gihugu bagaheza bakumvikana ingene ibintu byoja mu ngiro muravuze ikibazo Nk'uko gihambaye ndabibona.
cyane rwose cy'umwizero ugaruka mu barundi ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika mustapha mugisha mwiriwe neza mwiriwe muraho murakomeye murafite ikibazo murafite icyiyumviro mu- eh, ko naretse kuciyumvira eh, duga ku ijambo kuri ibi bavuga kuri ibi biriko biravugwa mu burundi bivanye n'uko umenga hari igice kinini c'urwaruka umenga caribagiwe na leta mu gihugu c'uburundi tukaba dufise urwaruka rwinshi rwavuye mu migwi irwana itandukanye gushika n'aho ubu bakenye birenze urugero kumva zo kubura akazi hariho abahitamo kuyiheba kuko babona ko umengo nta kazoza nta kuntu bokwama bavyukira mu marigara mu makaretse ngo babure ibi- ibibi bahigira kuko naho batabaza naho boba bo- batabaza iyo leta umenga ntibumva reka tubaze ego reka tubaze charles nditije tumve icyo avuga ku cyiyumviro ushikirije imirwi ah, urwaruka ruri mu mirwi itandukanye rwigeze kuja mu mirwi itwaje ibigwanisho nk'uko ah, umushyiranaye mustapha bivuze eh, rubura akazi imigambi eh, ah, yo kurondera akazi gugwaruka ikaba itaboneka cyane rwose ico si ikibazo mu bindi bibazo bihambaye cyane rwose byaba bituma n'umutekano udurumbanywa njye baza ku ibyo bari kubara biteye ingorane baravuga umuti ibiganiro ibiganiro nta nta- ntabovya nka mugabo kuganira n'umuntu yemera yuko kubanza kubaho ntituzoganira turi biziga kuko ari umugambi wo kumara abantu ni inkomoko y'ibi byose ni inambo y'ubutegetsi n'amaronko ava kuri ubwo butegetsi ukwizitira ku butegetsi bwa petero nk'ubizana umuntu w'umugambi wiwe Ibi bariko aravuga mu ambasaderi ucamwumva niyo yamvugo y'agashinyaguro yama ibaranga kuko abariko batumvira baza kumva yuko uvuga utu ari we kuko ngo kuvuga yuko eh, umugambi wa wa safisha wabaye muri bujumbarirare muri amatora ibihumbi bibiri na cumi abo bajya bajya muri bujumbarirare mbega barya bari bakeneye ibibanza bicaramo aba rugwaruka rwo hirya no hino rutogwa ari biziga baciwe bazirondoka batekewe mu magunira eh, bagatoteza abarezi gusa muri bakabasha mu maside abo ni abantu bari kubaringanira ubutegetsi na na petero nkuru nziza abatowe hirya no hino ibiziga Eh, Charles Nditije hariho ito amatohozwa Abo nyene n'abarondera ubutegetsi hariho amatohozwa amaze gukora abakoze mu bwicanyi bakamenyekana wumva umwoko y'amarira n'amaganya uno munsi mu kiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza yaciye agomora ingano imbonerakure kugira ngo atari batobora uwo wese yiyamirije ikiringo cya gatatu n'ubu biriko biraba nta kindi bigamije atari ico ngo rwaruka rwari rumaze imyaka n'imyaka rutanga akazi eh, ni- ni bare bareke ba- bagumanirwe ubukene bwabo mbwa ntibakubuzira kuko ubuzima imana yabubahaye kubura ubukene bwatewe n'inkwano byashenege byesite muri nibarekera ubuzima rero ntitwongerere ibindi bintu ngo tuvuga ngo ni ibi n'ibi n'ibi ni umugambi wo kuzibiza wo kwica uwo wese atavonewe na petero nkuru nziza kandi urabye uriko uragirwa araba eh, uyu eh, w'amahoro desire yagize ubwicanyi bwinshi baca bagira ati ugenda wowe wamenye kwica utagira ikinya genda hose amakaritiye amakaritiye yugarizwa ni jabe ni mutakura ni cibitoke ni Charles Musaga, Nditije, ayo ni amakaritiye abonetse I- ibirego mushikirije Charles Ababyeyi Nditije n'ibirego bazira n'ibirego iracyari bikomeye cyane cumi na rwose gatatu.
kandi murazi ko ubwicanyi mu Burundi uriko bukorwa ku mpande zose reka ariko turafise umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Olivier Nahimana mwiriwe neza mwiriwe neza cyane
Eh, urashobora urashobora kuja kure y'induru twumva muri mw'iradio ushikirize ikibazo Yego cyawe canke cane.
iciyumviro cyawe mu kanya gatoya wihute aha mu bwa mbere na mbere na bomba kwifatikanya n'imiryango imaze igihe ibura ababo kandi ku mpande zose Eh, kandi ibiba mu bisanzwe bizogira icyo bitubwiye muri kazoza ka hirya y'ejo Eh, hama nkasaba uwo mushinga ntahembikije yuko eh, atobandanya yagiriza abacanke bariya kubera yuko eh, nta matohoza araba atwereke kimwe kimwe cyose aho cagiye kiraba hama nkabaza nditije mbega uyu mwanya arashima aho ibikorwa byoba bigeze mu kuntu biriko biratunganywa kugira habe inkurikizi nziza ku biganiro byiteguriwe nk'uko byashikirijwe na leta mbe bobo nibabatumira bazovyitaba canke ntazovyitaba nk'uko vyavuzwe n'abo muri senarede ngo ntibavyicara hamwe na petero nkuru nziza Eh, hama baratewe iteka bararonswa ibibanza mu nama nshingamateka uyu munsi hariho abo bari kumwe eh, tuzi bitavye eh, kwi- kw'iyi nama iheruka gu- kugururwa mu biro by'inama nshingamateka bitavye bagenda bakora ibikorwa vy'igihugu mbe wewe abivuga kwiki mbe harimo urukiza ku barundi canke bagiye gukora ibidakurikije n'amategeko ko twumva nimba binegura nta ngingo barafatira abo bashinga amateka bari kumwe mu mugambwe wa iprona ku buryo abarundi n'amakungu babyumva ko batari muri iyo leta cyangwa batemera ibyo byavuye mu matora hama nkarangiza nsaba leta y'u Burundi eh, gufata ikibazo mu minwe cy'umutekano bagakingira abanyagihugu bose ndetse bagatahura n'abo batavuga rumwe ku buryo eh, ababi batabaje babakingira ku buryo buboneka ndabashimiye cyane Eh, urakoze reka dutangure kumushikana Charles Nditije mu- mu kanya gatoya cyane rwose ushoboye kumuha inyishu mushirantahe Olivier mu kanya kari munsi ya munota umwe ku kibazo mu ku bibazo bitandukanye ababajije mwebwe muzo kwitaba ivyo biganiro mbega ubwa mbere ubwa- ubwa mbere amatoza nta nta matoza twirigira kuko nta matoza na mu- na rimwe ara- aratanguranye ngo ashike ku kintu kiboneka kuko abatuma ayo matoza niyo batuma ubwicanyi Allo, mushana Charles, reka turagaruka ku mushana Charles Nditije ariko uh, mushana Olivier uh, Nahimana yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'uko leta yogarukana umutekano ika ikakingira abarundi bose eh, ambassadeur Edouard Bizimana icimviro cyashikirijwe n'umushana Olivier mu kivuga kwiki ego nibaza ko eh, ni- ni- ni iciyumviro cyiza hanyuma kandi uwo mutekano bose barawukeneye I- ico eh, jewe ntemera nuko eh, baguma bavuga ngo ngo leta leta niyo igira ivyo vyose bon nibaza ko atari ivyo kuko eh, mu gifaransa bavuga ko hakenerwa babiri kugira ngo bagire eh, ba- bagire amahoro canke bagire ingwano donc eh, mu gifaransa bavuga yuko ça prend deux kugira ngo habe bagire amahoro canke bagire ingwano ni ukuvuga yuko twese ibyo bintu bituraba ntihagire bamwe ba- ba- barera amaboko bavuga bati iki n'ikibazo kiraba leta twereka tuze turonona dutere amagrenade tugire gute leta izo izokwimenya ni ukuri iyo iyo ngendo nibaza ko yohagarara kuko twese turakeneye amahoro si leta yo kwisamburirako hanyuma hari ikintu umushinga ntahe ndikije yavuze nagomba ngaruke ko gatoya hanyuma nze kuvuga ku kindi Mustafa yavuze ibi bintu by'imbonerakure baguma bavuga jewe sindi imbonerakure kandi sindi umuvugizi wazo mugabo nibaza yuko atari zo ziriko zirarasa mu cibitoke mu ngagara mu ku musaga nibaza ko atari zo ziriko zi- ziturikiriza kw'amagrenade kuko ivyo bintu n'ukuri nibaza ko ni tuba tugomba gukira tugomba kuvuga ukuri hanyuma tukavuga ibintu uko biri eh, eh, ya- yavuze neza cyane cyane umuntu yavuze eh, ikibazo c'aba- c'aba- c'urwaruka rutagira akazi ico ni ikibazo gikomeye rwose eh, kitari no mu burundi gusa kiri hose kuko muravye urwaruka rufise nibo benshi mu gihugu no ku isi uravye barenga mirongo itanu n'umunani ku ijana la jeunesse ni ukuvuga rero ko eh, kugira ngo eh, i- igihugu meme n'isi yose izogende neza ni ukuvuga ko ibibazo by'urwaruka bitegezwa gu- gufatwa nka nkama bakaba bakabigisha bakaronkera ibyo bakora kuko badakoze n'ivyo vyibi tubona birirwa ku marigara hari wari yavuze birirwa ku marigara eh, ku marigara rero bahigira ibintu byinshi Eh, nk'ibyo urabona uwo mwana yiturikije n'amagrenade nibaza ko atayahawe n'imbonerakure shale nitije nibaza ko atovuga ko yahawe n'imbonerakure hanyuma rero nk'ibyo nabyo birashobora kuba vyavuye kubera ku bintu byinshi urumva birirwa ku marigara birirwa eh, ataco bakora baca baba ibikoresho abantu yego bashaka me eh, gukoresha, turabona na bakabaha- professeur Charles yagarutse reka mushirantahe Edouard tumuhe ijambo ishure ibibazo byabajijwe n'umushirantahe Olivier Eh, Charles telefone yacitse muri ko muratanga inyishu mu kanya gatoya cyane rwose turabaha ijambo Eh, nariko ndavuga yuko eh, amatohoza atari twemera kuko nta na rimwe amatohoza aradoma- ad- aradoma ku rutoki abakoze ubwicanyi ubwo ari bwo bwose na cyane cyane ko abatuma ubu bwicanyi aribo batuma n'amatohoza agaca afata inzira bashaka Eh, ibikorwa byo kuganira nabyo twebwe kuganira niyo nzira twemera kuko arusha eh, yabyawe n'ibiganiro hagati y'abarundi bose mugabo nuko intumbero ya leta uno munsi ari ukuvuga yuko batavuga rumwe na leta badakundana atazoja muri ivyo biganiro hanyuma yambajije ivyerekeye eh, abagiye muri amashinga amateka n'abagiye muri leta twebwe mugabo dusobanura iprona twebwe nta matora twagiyemwo amatora twayi- twarayiyamije n'inzego zirimwo zavuyemo ntituzemera abagiye rero ba- babiri canke batatu muri prona barahemutse ntibagiye kugatwa umutwe kugatwe eh, eh, ka CNDD mbere eh, tu- buca tubirukana n'umuganga w'adasigana iprona ego me reka duhe n'ijambo umushirantahe eh, Soruru Adolphe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose adolphe cy'umwizero ugaruka mu kanya gatoya turafite abanywanyi baturindiriye mwavuze ikibazo cy'umwizero ugaruka ugaruka gute umwizero mu rundi tubona ko umengo impande zose zisa ni- zishamiraniye kandi zishaka gukora ikibi cyose gishobotse yego urakoze ku ku ijambo umwizero wo sin- sinoshobora kumenya ingene wogaruka mugano noshobora gutanga ivyiyumviro ubwa mbere o- bavuze bati abantu bose baratumiwe mu biganiro ni byiza ko hoba ibintu by'ibyemezo vyerekana yuko nk'uwoba yaravuyemwo canke ari hanze canke ari mu bindi aje muri ivyo biganiro hakaba amategeko ashingwa yerekana yuko yokingirwa ico ni kimwe ikindi cya kabiri abo bashinga ntayo buri na ambasaderi bavuze ikintu gihambaye umutekano kuri bose birababaje kubona nk'abantu baja ah, nk'ahantu bakavuga bati turagumutse ego tu- n'inzego zijejwe umutekano turaziyamirije mugabo birababaje nuko kandi abantu bafashwe n'abantu bajejwe umutekano batogwa ibizigivyo ibintu bikinyegejwe hariho ibintu by'ibyemezo byerekana ukazisanga bishwe nabi kandi waherutse batwawe n'amakamyonete y'abantu bajejwe umutekano ukazisanga bishwe uku na kuriya ikindi cya gatatu mm, uwo mushinga ntarabuze ati leta n'ukuri yonyine ntabyoshobora kandi nabyo ibyo ndabyemeza ariko leta niyo ifata iya mbere kuko hari aho byi- n'iyo bi- bihindutse baheza bakabibaza leta ni byiza yuko abantu bafashwe aho guhera mu munyororo babanza bagacibwa imanza bakagirirwa dosiye hanyuma umuntu yabonye yuko yatwawe n'abatwaye umutekano ntibace bamutora hana hariya yagize icyo icyo n'ukuri barakwiye kugihindura ni ibintu bibabaje rwose ikindi cya gatatu cogirwa ni uko hagati y'iyo disikuru ayo majambo nyene kandi intumbero nziza bashaka dushima leta iriko irafata bagashiraho ba- baravuga bati turashyizeho eh, iyo komisiyo baragize ibi n'ibi n'ibi ni byiza yuko no mu majambo avugwa ababa mu migambwe iri ku butegetsi cyangwa itari- itari ku butegetsi bakoresha imvugo iremesha imvugo iremesha bose igatuma abantu imitima iva mu kibanza nk'iyo bavuze ngo umuntu wese wa nyumba kumi gumuharura abantu kontorora urujya n'uruza ni byiza yuko ibyo bintu bikontororwa mugabo mu ntumbero yuta- y'ukutagitira ari intumbero y'ukumenya uruja n'uruza mugabo atari ukubuza abantu mwidegenzo ikindi naco hakajaho amategeko hagakurikiza ubutungane abo nabo baravuze ico ci- c'ibijanye n'ivy'akazi vy'ugwaruka ivyo nivyo mugabo urumva hakubu- hakubura ubuzima n'akazi wotuma ubura akazi gusa mugabo ubuzima murashikirije bukaguma.
ivyiyumviro bihambaye turaba tugaruka ko Vyokavamo mu umushirantahe adolphe biganiro, mugabo sororo ibi- ibyihuta ni ukugaruka n'ituze mu ba- mu benegihugu tuka- tugasangira ubukene dusangiye mugabo ibintu bika- bigakorwa ku mugaragaro kandi umwe Muravu- wese muravuze ibibazo agakora bihambaye cane yisunze gose, Adolphe Sururu.
gutumviriza no gukunda igihugu muravuze ibibazo bihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko eka imvugo iremesha amategeko eka n'akazi ku bakiri bato
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo nk'ijwi ry'amerika divine ishatse mwiriwe neza murafite ikibazo cy'imviro munyarutse akanya kariko karatujana
ikibazo nashaka kubaza aho ngaho umuntu bavuze